ry'ijwi ry'amerika mu kirundi ni kinyarwanda muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi ayandi makuru yo mu karere mukaza kuyashyikirizwa na mugenzi wacu tomasi kamirindi tuyahereye ku makuru avugwa mu hirya no hino ku isi ku mugabane wa afurika ubutegetsi bwa gisirikare muri mari bwatangaje ejo ku munsi wa kane ko ikiringo mfatakibanza cyo gutwara kizomara imyaka ibiri imbere yo gutunganya amatora coger mayiga umushikiranganji wa mbere yashyizweho n'abo basirikare muri mari yavuze ko bitazokunda ko baja munsi y'amezi mirongo ibiri nane y'amatora kiretse bemeye ko bazoca bayunguruza ariko ishyirahamwe cdao riracahagaze aho ryamye ko amatora abwirizwa gutunganywa mu kiringo kitarenze amezi cumi n'atandatu umushikiranganji wa mbere mayiga yavuze ariko ko ibiganiro na cdao bizobandanya igisirikare ca mari cafashe ubutegetsi mu kwezi k'umunani umwaka wa bibiri na mirongo ibiri kuva kandi kuva ico gihe kiguma gisabwa n'akarere hamwe n'amakungu gusubiza ubutegetsi mu ntwaro ya demokarasiya ku ntambara y'uburusiya muri ukraine uburusiya ejo ku munsi wa kane bwarafatiye ibihano icegera ca perezida wa leta z'ubumwe za amerika kamala harris umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe facebook mark zuckerberg hamwe n'abandi bategetsi batari bake ba amerika na canada ni mu kwihora ko ku bihano byafatiwe uburusiya kubwo gutera igihugu cya ukraine ubushikiranganji bw'uburusiya bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko ibi bihano bibuza ababifatiwe ingendo mu burusiya byafatiwe abanyamerika mirongo ibiri n'icyenda hamwe n'abanyekanada mirongo itandatu n'umwe bagizwe n'abategetsi bo mu kwivuna abansi abikorera utwabo hamwe n'abamenyeshamakuru muri ibyo bihugu bibiri ibi bihano kandi ngo ntibizigera bikugwaho ubwo bushikiranganji bwavuze ko uru rutonde rugizwe n'abagaragaje politike y'urwanko ku barusiya muri ibyo bihugu bibiri amerika hamwe n'ubumwe bwa buraya barafatiye ibihano abarusiya batari bake barimwo perezida vladimir putine abakobwa biwe hamwe n'abagwizatunga bamwegereye cyane babonywa ko ari kirumara ku butegetsi bw'uburusiya mu bategetsi b'ubushikiranganji bwa amerika bwo kwivuna abansi ibi bihano byatumbereye harimo umuvugizi wabwo john kirby hamwe n'icegera c'umushikiranganji wabwo catherine hicks muri canada naho umutegetsi aza ku isonga ni cameron ahmad umuyobozi wo kumenyesha amakuru mu biro by'umushikiranganji wa mbere justin trudeau hamwe n'umukomanda w'inteko zidasanzwe za canada steve bovin uburusiya bwahagaritse imbuga huriro za facebook na instagram za mark zuckerberg bwazise amashyirahamwe yigisha amacakubiri kuri ibyo bihano nyene perezida w'uburusiya vladimir putin ejo kuwa kane yaremanze ko yigaruriye igisagara ca mariupol inyuma y'amezi hafi abiri y'intambara yongera asaba abasirikare b'uburusiya bacugaraniwemwo kuvayo bakishikana ni mu gihe perezida joe biden wa amerika we yavuze ko perezida putin yananiwe mu gihugu ca ukraine igihe yatangaza iyindi mfashanyo ya gisirikare y'agaciro k'amadolari imiliyoni amajana umunani y'inyongera zirimwo n'indege za drone ukraine yasabye ko hugururwa umuhora kugira abasivile hamwe n'abakomeretse bave muri mariupol mu ihinguriro ry'ivyuma ry'i azovstal umushikiranganji w'uburusiya wo kwivuna abansi sergei shoigu yabwiye perezida putine ko hasigaye ibisigarira by'abanasionaliste bahungiye mu gice ca mariupol kirimwo ihinguriro ry'ivyuma shoigu yavuze ko abasirikare hafi ibihumbi bibiri ba ukraine bakiri muri ico kigo abasivile barenga ibihumbi bibiri bari mu bihe bitoroshe nk'uko bivugwa n'abategetsi b'ico gihugu ca ukraine mu yavugwa hirya no hino ku isi naha muri amerika wahoze ari perezida wa honduranse yuwane orlando hernandez yararungitswe muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane kuburanishwa ku vyaha yagirizwa byo kuba yarinjije muri amerika amatoni y'ibiyayuramutwe vyo mu bwoko bwa kokayine uyu mugabo w'imyaka mirongo itanu n'itatu yatwaye honduras kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yagirijwe kandi kurya ibiturire akaba ashobora kuzofungwa uwo guherayo mu gihe ivyaha vyo mwagira hernandez yagirizwa ko kuva mu bihumbi bibiri na kane ataraba perezida yinjije muri amerika amatoni amajana atanu ya kokayine ayakura muri colombia hamwe na venezuela mu makungu kandi ni muri afghanistan bombe yasambukiye mu musigiti mu ikoraniro ry'abayisilamu b'abashite mu buraruko bwa afghanistan yahitanye abayoboke cumi n'indwi bari mu masengesho ya saa sita ikomeretsa abandi mirongo itanu na babiri iyi bombe yaturikiye imazar sharif ku mugwa mukuru w'intara ya bark mu buraruko bw'ico gihugu umukuru w'ibiro by'inama nkuru mu gihugu yabwiye ijwi rya amerika ko batandatu muri abo bakomeretse bababaye cyane abavyiboneye n'amaso bavuze ko igitigiri c'abapfuye kirenze kure icatangajwe ishami ry'umuhari w'iterabwoba isis khorasan ryariyemereye ivyo bitero
aruyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho kuri radiyo zanyu mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri uyu mwanya kandi muri uganda mu karere ka kisoro muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora leta ya uganda yaraye itangiye kwimurira inakivale impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande mu karere ka kisoro
umenye ko ntareka kongo yanjye nzasubirayo bupande bishuke nzasubirayo oke turagiye ngo tuzasubirayo hejuru w'ibibazo biriyo me indambara kiretse wenda yishyise
aba ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bimuwe ejo kuwa kane u rwanda rurashaka kwakira impunzi denmark iteganya kurwoherereza naho mu burundi abafite moto zahagaritswe bafite icyizere ko bazongera gukora vuba aha amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirino amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi abafite moto zitakora taxi zahagaritswe baravuga ko byabateye igihombo gikomeye ariko bafite icyizere ko bigiye gusubira mu buryo nyuma y'icyemezo cya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano kibemerera gusubira gukora ni inkuru ya mugenzi wacu thierrive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda aba ni bamwe mu banyagihugu bari basanzwe bafise moto zabo bakoresha mu kazi umunsi ku munsi bavuga ko bari barazibitse mu nzu mu kubahiriza ingingo yari yarafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yo guhagarika moto tukutuku n'amakinga babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika uko byabateye igihombo twebwe duturi ngaha twarabubitse mu nzu kujya bari batubwiye ngo tubike udafite ikintu uvuga uti genda ashobora kubaho nk'ukwezi cyangwa amezi abiri kandi twe dutegerezwa kuva muhira ujye kurondera kugira uronke amahera ya cyane rwose rwose bakagira agahombo kanini cyane nk'abantu baza bafite nk'amabanki yarasaba amamikofi n'abagiye bahaye amakiredi abakorera no ku matereni bari babishikaho mu ntango z'indwi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwatangaje ko moto z'amashyirahamwe n'abafise utumoto biyunguruza ko tudaca amafaranga bagiye gusubira kwidegembya ingingo yakiriwe neza n'abo biraba
iyo nkuru vema namba ariyo turashima twe tubona byiza kubera twari turushe tubuze ukuntu twideparasa icyo nsanzwe ndi umudandaza ndadandaza amayinite mfite amabutike urumva tunyungu nyine turimo urumva ahubwo nagomba ndayidandaze na kenda iheba niyo ngiye gukoresha hasi hejuru hatangazwa iyi ngingo nshasha umuyobozi w'igisagara ca bujumbura jimi hatungimana yaciye amenyesha ko bagiye kwihutira gukora rusasuma yaba bakoresha izi moto zidaca amafaranga kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa kane icyo tugiye guca dukora turi rapidement n'ubidukundiye nyakubahwa umushikiranganji twebwe tugomba tugire iyo recensement y'abatunze izo pikipiki na cyane cyane amashyirahamwe mbere n'abo batunze twagiyeho kuki nabo nyine tubagire recensement eh, kugira ngo tubanze tubamenye impamvu batunze amapikipiki tubaha ibyangombwa ni ukuvuga yuko tuzubaha ikarata eh, yemeza yuko twamaze kubamenya naho bimeze uko abategerezwa gukorerwa iyo rusasuma babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashitse ku munsi wa kabiri bataramenyeshwa aho ibyo bikorwa bizokorerwa batubwira yuko ngo baturindira ngo kominike ngo kubera bamubwira kotegeke n'ingene bobikora bako ari ko bikorwa na- n'abapolisi bo muri gisele tumenye aho tuza kwiyandikishiriza nimba ari muri meri nyene cyangwa nimba hazoba mu mazone cyangwa hazoba mu makomine opeka ntibaratangura bimwe mu bizoshingirwa ko ku bazoba bemerewe gusubira mu ibarabara umushikiranganji gervain ndirakobuca yamenyesheje ko nta muntu azoba yemerewe guheka uwundi kuri izo moto kandi ya rujisirema muyikore mwisunze yuko atamuti izotwara abantu babiri na karite muzobaha izoba yanditse yuko ari umuntu umwe atawundi aca kure iyo ya rujisirema niyamara guhera nsaba abahinga baturondere bace bategura ibyigwa byo kwigisha abo bantu ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niho iyi ngingo yo guhagarika moto tukutuku n'amakinga yashizwe mu bikorwa ivyuma byaba bica amafaranga n'iby'abikorera ntibyari byemerewe gushika mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa bujumbura mu ntumbero yo kubahiriza umutekano wo mu ibarabara no kugabanya amasanganya ibitigiri bitangwa n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu ibarabara mu burundi vyerekana ko amasanganya yagabanutse ku rugero rw'inshuro mirongo itatu ku ijana abakomereka bagabanuka kuri mirongo itanu na gatatu ku ijana abitaba imana nabo kuri mirongo itandatu ku ijana kuva hafashwe iyo ngingo thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tuve mu burundi tujye muri kenya umuryango wa afurika y'uburasirazuba eyase ugiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inama y'abakuru b'ibihugu bitanu by'uwo muryango yarayibereye i nairobi muri kenya yasabye imitwe irwana yose gushyira intwaro hasi no kujya mu biganiro by'amahoro biyihuza na guverinoma ya perezida Tshisekedi. inama yagennye kandi umukuru w'igihugu cya kenya uhuru kenyatta kuba umuhuza muri ibyo biganiro ibihugu bya EAC bigiye nanone gushyiraho umutwe w'ingabo w'akarere uzafasha Kongo kurwanya iyo mitwe ibindi tubibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda wadukurikiraniye iby'inama Inama y'abakuru b'ibihugu bitanu ku ndwi vya Afurika y'ubuseruko yitabiriwe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, ari nawe atwara uwo muryango yanayitumye ko Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda, Evariste Ndayishimiye w'Uburundi nayo w'u Rwanda yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Vincent Biruta. Yitabiriwe kandi na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, arabwa cane n'ikibazo c'abakoranije c'umutekano muke mu buseruko bw'ico gihugu utuma akarere kose gahungabana. Perezida Tshisekedi yaheruka gusaba bagenzi we bagize umuryango wa EAC kumufasha gukemura ikibazo c'umutekano muke. Uku niko yabivuze mu kwezi guheze igihugu ciwe gihejeje kwinjira muri uwo muryango.
L'application du, du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée des forces contre Ati kurwaniriza umwasi hamwe kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yaba y'abakongomani canke iyavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Kongo n'iterabwoba nivyo tubwirizwa gushira imbere tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu vyacu tugwize n'ibiganiro ku bibazo vyerekeye inyungu rusangi erega ibihugu bitari bike vya EAC dusangiye vyinshi nk'ururimi imipaka n'ibindi sinkekeranya ko ubutunzi n'iterabwoba by'iterambere bizo kwisononora kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere ariko ntibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko aha rero ni akamo kuri twese kuko tubaye umwe pour des questions d'intérêt commun EAC yari yaremewe gufata mu minwe icyo kibazo kuri uyu wa kane i Nairobi muri Kenya umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi amaze kubacira ku mayange ingene umutekano muke wifashe abo bakuru b'ibihugu basabye imigwi yose igwana mu buseruko bwa Congo gushira hasi ibigwanisho bakemera ibiganiro bya politike biyihuza na leta ya Tshisekedi ataco iyo migwi irinze gusaba itangazo risoze ry'inama rivuga ko perezida Uhuru Kenyatta yagenywe nk'umuhuza muri ivyo biganiro vy'amahoro hagati ya leta n'imigwi igwana y'abakongomani nayo imigwi y'abanyamahanga yo yasabwe gushira hasi ibigwanisho idatevye igataha mu bihugu ikomokamwo imigwi igwana itazokwemera gushira hasi ibigwanisho canke kwemera ibiganiro na leta izofatwa nk'iyikora iterabwoba ndetse abakuru b'ibihugu vya EAC biyemeje gushiraho igisirikare gihuriweko n'ibihugu byose citeguriye kuja gutabara no kugwanya iyo migwi abakuru b'ibihugu vya EAC bamenyesheje ko myinshi muri iyo migwi ifise ibirindiro mu buseruko bwa Kongo ituruka hanze mu Burundi mu Rwanda mu Buganda no muri Sudani y'Epfo bamenyeshejwe kandi ko imwe mu migwi y'abakongomani ifashwe mu mugongo n'ibihugu vyo mu karere aha Kongo cavuze ko kirajwe ishinga n'umuhari M23 wasubiriye kwibonekeza mu kwezi guheze uhungabanya umutekano mu bice vya Rucuru Canzu na Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru muri ivyo bice umuhari M23 warateye ibirindiro vy'abasirikare abanyagihugu baratabaromoka imbere y'uko uwo muhari utangaza ko usubije ibigwanisho hasi ku ndwi iheze ingabo za Kongo zagirije Ubuganda ndetse n'u Rwanda ko bishigikiye inyeshamba za M23 iki gisirikare carerekanye ndetse abagabo babiri cavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda cafatiye ku rugamba u Rwanda rwamiriye kure ivyo vyagiriji ruvuga ko n'amazina y'abo bagabo atazwi mu gisirikare cy'u Rwanda abo bakuru b'ibihugu biyemeje ko akarere ka EAC kabwirizwa kubamwo amahoro n'umwumvikano bavuze ko muri uwo mugambi bagiye guhamagara bagenzi babo batari muri iyo nama bashiremwo n'imiryango mpuzamakungu nk'ubumwe bwa Afurika inama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini vya Afurika n'ishami mpuzamakungu ONU nk'indorerezi umwe mu baraba ibintu n'ibindi mu karere ka Afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'Amerika ko bari biteze kubona perezida Kagame yicaranye na mugenzi we w'u Burundi perezida Ndayishimiye kugira nabo bakemura ingorane ziri hagati y'ibi bihugu bibiri bimaze imyaka indwi bitarabana ryiza ndetse n'imipaka ikaba yugaye ataruja n'uruza ruhari abo baketse ko iyi nama ya EAC yari kuba nk'umuhuza wa perezida Kagame na mugenzi we Ndayishimiye iruhande yo gukemura ikibazo c'imigwigwana mu buseruko bwa Kongo Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda leta y'u rwanda iratangaza ko iri mu biganiro n'igihugu cya denmark byo kohereza impunzi mu rwanda ni nyuma y'amasezerano hagati y'u rwanda n'ubwongereza nayo ameze gutya ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije democratic green party of rwanda rirabyamagana rikavuga ko u rwanda rurimo gufatanya n'ubwongereza na denmark mu guhonyora uburenganzira bwa muntu ni inkuru ya Asumta Kaboyi
mu kiganiro cyihariye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda mukuru arinda are yahaye ijwi ry'amerika yasobanuye ko ibiganiro bigamije kureba uko abifuza ubuhunzi muri danimarike bakoherezwa mu rwanda ko ibyo biganiro bigeze kure ibiganiro birimo birakorwa kandi ntabwo ari ibitangiye kubera yuko hari icyo u rwanda rwagezeho n'ubwongereza hari ibyo bashyize umukono ku masezerano n'ibiganiro byari bisanzwe bihari navuga ko birimbanyije birarimbanyije ariko burya igihe cyose ikintu kitararangira kitarashyirwaho umukono ntabwo wavuga ngo cyatunganye birahari biraganirwaho ubwo wenda n'ibi byabaye hagati y'u rwanda n'ubwongereza bifite icyo byakongeramo nk'ingufu ibi biganiro hagati y'ibi bihugu byombi biraba mu gihe abantu banyuranye cyangwa imiryango itegamiye kuri leta ikomeje kwamagana amasezerano aherutse gusinywa hagati ya leta y'ubwongereza n'u rwanda amasezerano agamije kohereza abasaba ubuhungiro bari mu bwongereza mu rwanda depite frank habineza wo mu ishyaka rya green party ritavuga rumwe na leta yongeye kwamagana izi gahunda twebwe ntabwo twanga impunzi impunzi zije mu rwanda ziduhungiyeho turazemera rwose turazakira ariko impunzi zitahungiye iwacu zahungiye ahandi zahungiye mu bwongereza zahungiye muri danimarike zahungiye muri isirayeli ntabwo ari impunzi zacu ntabwo tugomba kwikubira umutwaro w'abandi ntabwo turi igihugu gikize kurusha danimarike cyangwa se kurusha ubwongereza ngo tube twakwikorera umutwaro wabo cyangwa se ntabwo turi igihugu kinini kurusha ubwongereza cyangwa se danimarike ngo tube twakwikorera umutwaro wabo muzi ko u rwanda aricyo gihugu gituwe cyane kurusha ibindi bihugu byose muri afurika habineza ashimangira ko ibi bikorwa byo kuzana impunzi aho zitasabye ubuhungiro bibangamiye uburenganzira bwa muntu ni ukongera uburenganzira bwa muntu itegeko twasinye twese muri nasiyoni ni komisiyo nasiyoni yo kwakira impunzi bivuga yuko umuntu wese waguhungiyeho ugomba kumwakira nidufasha abo bantu turaba twishe bwa burenganzira bwabo kuko abo bantu ntabwo baduhungiyeho ntabwo bigeze bifuza kuza mu rwanda ubwo kubakura mu burenganzira bwabo aho bagiye turaba abafatanyabikorwa hasigaye hari politiki zikomeye i burayi z'abantu banga abirabura banga abarabu bavuga ngo turabacura akazi iyo tugiye iwabo ubwo twebwe nk'igihugu cyaciye muri ayo mateka mabi y'ivangura ntabwo twagomba gushyigikira ibintu nk'ibyo gushyigikira ngo tugiye gufasha abandi muri politike zabo zo kuvangura mu kwezi kwa kane umwaka ushize igihugu cy'u rwanda na denmark byari byasinye amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi azibanda mu guteza imbere ubufatanye mu nzego zirimo politike no kwita ku bibazo by'impunzi nyuma yaho ariko ntabwo byakomeje ku buryo hari abatekerezaga ko iyi gahunda itagihari umuvugizi wa guverinoma kanenga bakomeje kugaragaza ko izi gahunda zibangamiye uburenganzira bwa muntu abakomeje kunenga kunenga ni byiza no kuvuga icyo umuntu atekereza ni byiza ariko bikarusha iyo hari ugize we icyo ashyira mu bikorwa noneho hari n'ikibazo cy'uko abo bose inzira banyuramo ni inzira zishyira ubuzima bwabo mu kaga byose bikorwa abo bananenga bakanuye bareba nta gikorwa bashyiramo nta nzira batanga nta gisubizo batanga kugira ngo ibyo bibazo bikemuke igihugu cya danimarike gisanzwe gifasha u rwanda mu bikorwa rwiyemeje byo gufasha abimukira bacumbikiwe mu nkambi ya gashora bavuye mu gihugu cya libiya aho itanga amafaranga yifashishwa mu kubabeshaho gahunda yo kohereza abimukira bava muri danimarike bazanwa mu rwanda iratekerezwaho mu gihe imyiteguro yo kwakira abazava mu bwongereza bazanwa mu rwanda igeze kure umuvugizi wa guverinoma mukuru arinda asobanura ko ubu inzu bazabamo zamaze kuboneka ariko ko nibamara kugera muri izo nzu bazavanwamo bagakomeza ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi banyarwanda babaho baba ari abimukira bashobora kuzava muri danimarike baba ari abazava mu bwongereza imibare yabo ntiramenyekana ndetse n'igihe bazazira nacyo ntikirasobanuka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta kaboyi urakoze leta ya uganda ejo yimuye abakongomani bagera ku gihumbi ibakura mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya nyakabande mu karere ka kisoro ibajyana inakivale mu karere ka isingiro abashinzwe iby'impunzi muri uganda bavuga ko ari intangiriro y'ibindi bikorwa nk'ibi kandi ko biba ku bushake bw'impunzi z'abanyekongo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yaduteguriye inkuru kubera ko ari nta kundi byagenda bamwe mu bahunze imirwano iherutse kongera kubera mu gace ka rucuru gaherereye mu majyaruguru ya kivu muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba za e makumyabiri na gatatu bemeye kwimurirwa mu nkambi y'impunzi iri kure y'iwabo bisi zirenga icumi uyu munsi zavuye mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande igisoro zerekeza mu nkambi izwi cyane ya nakivare mu karere ka isingiro zitwaye impunzi igihumbi komiseri w'ikigo cy'igihugu gishinzwe impunzi douglas asimwe yasobanuye iki gikorwa cy'uyu munsi ati iki ni igikorwa cyo gutangiza gahunda yacu yo kwimura aba bantu bari batuye hano igisoro mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande kuva mu mpera z'ukwezi gushize twabahaye umwanya uhagije wo kuba batuye hano no gufata ibyemezo byuzuye bijyanye no kwimurwa bakajanwa mu nkambi za kure akaba bo ubwabo biyumviriye ko uko ibintu bimeze iwabo muri kongo ubu ngubu bidashoboka kugira ngo bahitemo gusubirayo bityo bakaba basabye ubuhungiro kugira ngo bagume muri uganda kumara igihe kirekire ubu rero tugomba kubimurira mu zindi nkambi zujuje ibyangombwa ariko kuja mu nkambi byabaye amahitamo atoroshe dore ko abenshi muri bo bazibayemo kandi akaba ibyo banyuzemo mbere bitarabaye byiza na gato bizeye ko noneho igihe bagiye kumara mu nkambi kizaba gito bagashobora gusubira mu rugo vuba aba ni bamwe mu bafashe urugendo uyu munsi bumvikanaga ko bashavuye kubera aya mahitamo atoroshe
umenye ko ntareka kongo yanjye Kana- nzasubirayo upande bishuke nzasubirayo okay Ntege indambara ibaye ndoke ishize amakuru atari tugomba gukora ki tugomba kugaruka ngo turagiye ngo tuzasubirayo hejuru w'ibibazo biriyo me indambara kiretse wenda i- i- ishize nda niho tu- tureba ko turaga Hapana, hatutarudia kwa sababu tunaona Kongo yetu inashindikana.
aba babwiye ijwi rya amerika mbere impamvu zituma badashaka gusubira mu nkambi Eh, dusubire iwacu ino sino bari kutujyana iwacu shaka tuba dusubire iwacu tuze mu byacu dukore kundi kwa turi Ingambi imaze kuturambira twe dushaka umutekano mu gihugu cyacu tuje gukorera abana bacu mu ngambi nta nyungu irimo ni mu ngambi nta buzima burimo dushaka gusubira iwacu dukorere abana bacu mu gihugu cyacu mbe mu ngambi nta fayida irimo mu ngambi ni amahangayiko ingambi tumaze kuziruha no mu nkambi ubuzima tujya tugerayo malariya indwara zikadukubita tugacanganya ikigwa ahubwo tugahitamo gusubira muri kongo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwayinosi mu gihe i nyakabande buri wese afatwa nk'usaba ubuhungiro ariko atarabuhabwa bivuze ko n'ibyo leta hamwe n'inzego zishinzwe biba bishobora kubakorera ari bikeya cyane guhitamo kuva muri iyi nkambi y'agateganyo akaba bivuze ko bemeye kwinjira mu bitabo by'impunzi zemewe akaba bagomba gukingirwa no gushyigikirwa n'inzego zose zibishinzwe zikuriwe n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hr ibi bibaye hagati y'amakuru y'ibiganiro birimo ibihugu byo mu karere kugira ngo baganire ku kibazo cy'inyeshyamba za M23 imishamirane yazo n'igisirikare cya leta akaba ariyo nyirabayazana y'ibibazo by'ibi bihumbi by'abaturage HCR ivuga ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitandatu aribo bahungiye muri Uganda bahunga imvururu ziherutse iyi mibare yiyongera ku zindi mpunzi zikabakaba mu bihumbi amagana atanu z'abanyekongo baturutse mu bice bitandukanye basanzwe baba muri uganda inyeshyamba za e makumyabiri na gatatu zivuga ko kimwe mu byo zirwanira ari uko igihugu cya kongo cyose cyagira umutekano nuko abakongomani bose bakava mu buhungiro bagasubira mu gihugu cyabo leta ya kongo nayo ikavuga ko umutwe wa e makumyabiri na gatatu ari umwe mu mitwe ibangamiye amahoro n'umudendezo muri kongo bituma abaturage bahunga ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
Hey, tugira sikeka ubundi barara igira hirya ariko mada hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza Hmm? dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo Eh, bugo.
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mbifurije kugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
It's MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven. Your smile. Unasikiliza sauti